Omo my people, yo, yo, yo, ah, yo, Redoche, why, why, why, why do you do this one? Now, this kind of thing I go look at, talk, say, eh, eh, this one is a disgrace to brotherhood, a disgrace to manhood, a disgrace to the hood itself because eh, waiting you the dude right now, the thing they pain me because how can you call yourself a father? You're a father. That father, that father figure don't come out because for you to do this kind thing wey you do so ah Joel Joel why e reach to ask Joel why Joel Edochie why eh imagine where your pikin no get as in that small respect wey be say oh let me um, give this respect to my father they no even fit get that uh, bold enough to say, Yes, this is my father. Let me do this for my father. Oh, more my people. I don't want to talk too much, oh, but first of all, I want to say good morning, good afternoon. It depends on your time right now. No, if you are new on this channel, just do it to like, subscribe, share, put your comment in the comment section, and do it to hit the notification bell eh, because eh, you only don't don't fall everybody hand now. Sometimes I be like say uh, Judy Austin they play Konkosa for im head. The kind matter wey Judy Austin use for this guy, eh, e be like say maybe only to the use and for the uh, eh, popularizing my eh, matter. He they use to do a kolomental eh, too. Because now remember say recently, um, some some some months ago, you dey be demonetize all in social media, uh, especially the Facebook, They demonetize them, and called they do come they form like say he want turn to pastor and all the things we do that period. I wan say dem come feature for one movie and that movie una see say im yo go post that movie because im feel say pipo pipo go look at like oh he's coming back he's coming back omo you can eat your cake and have it ogbeni you don fizzle out don fizzle out yo the one wey pain me now be say after i go post that thing now say the the movie don get one million e no pain me o but the one wey come pain me now be say you come go meet daniela your daughter come dey beg daniela say make make make she see say you e don't dey hit views again as before meanwhile no be your channel you think say the girl dull. no be you get the channel na person feature you for uh, for the uh, short film the film now come get almost one million views inside one month o something wey uh, uh, Ruth Kadira and the rest dey get in a day not even twenty-four hours you go get one million views you dey come dey feel say eh, eh, you don see wetin im go fit use uh, cajole Daniela make she uh, give her one or two contract. But that one, eh, the thing shame me because he opened him mouth come talk say eh daniela his sister don dey get views again so all this uh, contract way they get instead of you to go and pay another person as influencer why didn't you come let me manage you i i, I won't charge you so much Now that one pain me say why you go tell your daughter say you no go charge her so much as a father are you not supposed to be uh, encouraging your daughter you can't say, Come, I won't charge you so much. It means that there's going to be a charge. Ordinary recharge card like this, you the doche don't they beg the daughter. Ah, you'll why? You'll why? The the the the thing with this Judy Austin do you eh, he, he reach a giddy level. You'll Yole Doche can't look at his matter and say, ah ah, Danny, instead of you to do the pay influencers, instead of you to go they do because she, she just back ambassadorial uh, this thing now you know eh, eh, judy austin no dey get click again judy austin no dey get work again eh, may edoche dey get back to back back to back now the grace wey dey rob may edoche now don come rob the daughter daniela she's been made an ambassador to so many uh, uh, uh, this thing now yet yole edoche still dey struggle So with that alone, now him come feel like say, ah, if he get a eh, joint body now with the daughter, uh, things go better for her. Now I come put call through, say Daniela, come. I, I've started getting views. You do need to go and pay anybody. Let us do family business. Oh, more this one for my heart. Before before I think say this guy don't they get back insanity. I don't know say uh, Judy Austin don't go touch something again. Call Robert. When Judy Austin come out, go touch all the things which you want touch. When, when once you just come open her expired Bobby Listy Bobbies. Can't give uh, Yol, just put head alone. Yol brain go just turn. If she can't make mistake, say, won't turn the guy to uh, malicious monkey. You, she go just give her one, one, one mark, you go begin to misbehave wetin go make you call very soon now una see say she im go call eh, may edoche now dey tell am say come let me manage you because this guy eh wetin dey call shame no dey his agenda again my people, una see say yul edoche don finish i bin think say dis guy don dey get himself back o oh. not knowing that ah this one eh na him we dey call otilo yul is finished. This one now don go because wetin go make you reason this kind matter like this eh car see eh sometimes eh you go dey think say ah uh, uh, this one no dey do well this one no dey do well but when you come think say na your father no dey do well eh e dey pain so then they don come talk say ah i am so ashamed of you being my father it's quite unfortunate that you are the one that I will address as a father. There is nothing to show that you are a father figure to my to me, to my life. You can't manage your home. You want to come and manage me as a daughter. Uh-uh, uncle, uncle Yole Doche. Waiting wetin bring this one now who give you this idea who advise you who are your advisors what do you expect someone wey dey join body with uh, somebody wey dey do all the badoski uh-huh. judy austin and i don see say anything good go, go, don ever, ever come out from judy austin since wey they move come uh, go fct nothing nothing They feel say as they do that small movie so dem come get one million uh, one million views one no be channel na future dey feature you you can't use another now It a brag for your own daughter more eh you don't fall my hand so now the thing we i come to come give a bit that to see my people You the yul don't fall the brotherhood hand say e beg the daughter to take him as his uh, influencer because in just recent movie now we give them one million views and the movie no be on own channel if they meet the channel for the first time just wait to like subscribe share put your comment at the comment section and tell us what you think this thing will cause you Ledoche to leave this uh, eh, Judaico institute and face in family. Because the family, you uh, May Dutch is doing well, Daniela is doing well. So, waiting on cause and now we be say, e don be like say dem move in brain come put uh, goat brain as e dey like, like, like this now You know the reason straight again ah Yul Edochie why